y americana.
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva haba kuri radiyo kuri telefone ngendanwa cyangwa se kuri mudasobwa mwese mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi kirafatira ku kiganiro murisanga mwumvise kuri wa gatanu ushize ikiganiro cyibanze ahanini ku kibazo cy'uko kaminuza y'u Burundi ikomeje kugenda ibura abarimu ndetse n'abakozi b'ingirakamaro bava mu Burundi bagana mu bindi bihugu cyane iby'akarere no hirya no hino mu mahanga ahanini impamvu nyamukuru ni imishahara mike ni imibereho itaboroheye ituma bajya gushakira amaramuko ahandi n'ikiganiro mugenzi wacu Fideli Niyogabo yagiranye n'abarimu babiri ba kaminuza ndetse muraza kumva n'abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika batelefona babaza ibibazo bitandukanye bumvikanisha n'impungenge zabo ibitegiri by'inshabwenge zo mu bisata by'indero n'ubuvuzi mu burundi ziva mu gihugu zikaja kurondera ubuzima bwiza kurushiriza mu mahanga bibandanya kwiyongera abigisha muri kaminuza y'uburundi bagiye ahandi bariyongeye mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane umuntu abagereranije n'abavuye mu gihugu mu myaka ine y'imbere yaho mu rwandiko ubuyobozi bwa kaminuza y'uburundi bwarungikiye ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi ku itariki cumi na zitandatu y'ukwezi kw'icumi na kabiri k'uyu mwaka twaraye turangije bumenyesha ko mu kiringo c'imyaka ine iheze abigisha n'abandi bakozi bamaze guheba akazi bagera ku ijana na cumi n'umunani muri abo mirongo ine n'umwe bakaba ari abigisha bafise impamyabushobozi ya doktora umuyobozi wa kaminuza y'uburundi odas manirambona akaba yamenyesheje ko hamwe atacokogwa ibintu bishobora kuyanzara twatumiye dr desire nisubire yigisha mu gisata cy'ubuvuzi muri kaminuza y'uburundi akongera akaba ayoboye sendika y'abigisha muri kaminuza y'uburundi na libera ntibashira kandi yigisha kuri kaminuza universite libre de bruxelles mu bubirigi yaragize ubushakashatsi bwimbitse aranasohora inzandiko ku bijyanye n'igisata cy'indero mu burundi batumire ndabaramukije amahoro neza cyane natwe nanjye ndabaramukije neza ndabaramukije ndabaramukije na desire nisubire tujya kuyaga muri kino kiganiro n'abariko baratwumviriza ndabifurije n'umwaka mwiza mushasha w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu mwese murakoze cyane natwe turabifurije umwaka mushasha mwiza mpere kuri wewe professeur desire nisubire ico kibazo ca abigisha n'abandi bakozi bo kuri kaminuza y'uburundi bariko bagenda ku bwinshi baja ahandi cifashe gute muri rusangi muri iki gihe icyo nashaka kuvuga ni uko urwandiko umuyobozi wa kaminuza yandikiye umushikiranganji w'indero natwe twabonye mbuga ngurukanabumenyi ariko imbere yaho natwe hamwe n'ishyirahamwe ry'abarimu apide twari twaragize icyo twakwita conference de presse turerekana impungenge dufise mugabo washikirije icyo kiganiro cy'abamenyeshamakuru porofeseri leandre nta mwanya wari uriho ukwiye wo kwerekana abamaze kugenda mu bisata byose bya kaminuza y'uburundi yafatiye gusa ku bisata bitatu igisata cy'ubuvuzi igisata cyigisha iby'indero na psikoloji hamwe n'igisata bita lisiyoni de l'ingenieur aho twerekanye ko ibitigiri by'abari bamaze kugenda naho nyine byaboneka yuko ari benshi cyane tukaba twari twasabye yuko icyo kigo cobandanya kugira ngo tumenye neza abamaze kugenda aho rero nashaka kuvuga yuko atazi indeshere na twebwe abarimu twari tumaze kubibona ko biteye agahinda urwandiko umuyobozi wa kaminuza yandikiye umushikiranganji akaba ari ibintu bigaragara nta kinyoma kirimo ni ibintu biboneka kuko turabibona ko abarimu bagenda ku bwinshi si abarimu gusa haragenda n'abandi bakozi ba kaminuza baja mu zindi abarimu bakaja mu zindi kaminuza bakaja no mu bindi bihugu kandi tutibagiwe n'uko hari n'abaheba kwigisha muri kaminuza bagumye no mu burundi bakora mu bindi bisata eh, by'igihugu ivyo rero nta vy'imbeshere biribonekeza mwitegereje ubwo rwandiko muravuze ko eh, mwabimenye biciye ku mbuga ngurukanabumenyi ubwo rwandiko umukuru wa eh, kaminuza y'uburundi yandikiye ubushikiranganji bujejwe indero Eh, mwotubwira muri make ivyo ba- vyari muri ubwo rwandiko ivyo yashikirije ego urwo rwandiko narubonye ruri ku mbuga ngarukanamenyi n'ivyo navyumvise mu ntangamarara y'ikiganiro mwariko murakoresha Eh, aba- yavuga yuko mwe numvise muvuga mu myaka ine iheze ariko we yavuga gushika mu kwezi kwic- eh, itarike mengo cumi na zingasi ndavyibuka neza ntaruravye z'ukwezi kw'icumi na kabiri ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ko eh, abarimu bamaze kugenda ari mirongo ine n'umwe hanyuma n'abandi bakozi rero mugabo bose hamwe bakagira ijana na cumi n'umunani nk'uko mwabivuze Eh, aho rero yavuga yuko eh, ari- ari- bo leta yorabe icikora kugira ngo ihagarike eh, uko ku- kugenda kudasanzwe kw'abigisha ba kaminuza ya burundi
ico kibazo catanguye kwibonekeza ryari abantu a- abo izo ncabwenge abo bo bigisha n'abo bandi bakozi kuri kaminuza vyatanguye kwibonekeza ryari ko bariko baragenda bava mu gihugu baja ahandi eh, kurondera aho baronka agashahara kurushiriza Eh, byarabonetse eh, oya barigeze kugenda cane mu eh, mu za mirongo icenda na gatanu mirongo icenda na gatandatu ariko mu nyuma baragaruka kubera hari ivyari vyahindutse cane cane bavuye mu gihugu c'u rwanda hanyuma haramaze igihe kininiya kubera ibiganiro leta yagiraniye n'abarimu haraba igihindutse abarimu bara- bara- biraboneka yuko umengo eh, bashinze imizi ibintu biriko bigenda neza ariko muri ino minsi na cane cane mu myaka itanu iheze eh, vyarabonetse cane yuko uku- ugu- uguheba akazi muri kaminuza y'uburundi vyasubiriye gufata umurindi ukomeye na cane cane mu myaka itanu iheze je niho ndabibonye cane Eh, ubuhoho maze imyaka hafi itatu ndongoye sendika y'abariho muri kaminuza y'uburundi ndabibona cane kuko ndaronka amakuru ava hirya no hino Eh, ni ukuvuga yuko muri imyaka itanu ya mbere kugira ndavyishwe neza iyi myaka itanu iheze abarimu bagiye eh, ni benshi cane abandi bakozi urumva kenshi ari abo usanga batabaraba kubera baca basubirizwa ariko abarimu bakagora gusubiriza nico gituma bica vyibonekeza ko abarimu ba- bagiye cane eh, baja mu bindi bihugu vya buraya ibihugu vya eh, vya canada hariho abari mu bihugu bita bita outremere Eh, mu bihugu vy'u rwanda bariyo eh, eh, hariho n'abandi tutamenya iyo baciye babandaniza ariko ukabona yuko bagiye abandi nabo bari ngaha bakora cane cane mu bisata vya vya oni nonka banki mondiale hari abakora za unicef abandi bagasaba ubuzi ahandi babona hari akarusho kandi bikaboneka neza yuko ikibajana ca mbere ari eh, ukutamererwa neza mu kazi murakoze murakoze nawe professor uh, libera ntibashira kandi mwaragize ubushakashatsi mu bijanye n'igisata c'indero iki kibazo mukibona gute ca izo ncabwenge ziriko zitera zigenda Eh, icya mbere novuga ni uko um, iki kibazo cy'abarimu bagenda eh, kiramaze igihe kiramaze igihe cyatanguranye n'abari bagiye kunonosora amashuri kwiyongeza bimwe bita doctora eh, mu myaka mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo icyenda na gatatu benshi muri abo eh, ntibatahutse Eh, mbere gushika n'aho leta eh, zakurikiranye zagiye ziritura eh, ku mashirahamwe mpuzamakungu nka OIM imwe iraba eh, impunzi eh, barashyizeho umugambi eh, wiswe MIDA o- wa- wafasha kuzana abo barimu bagumye hanze eh, muri bo bakaja kwigisha kuri uni- kuri universite y'uburundi mbere no gufasha mu bisata eh, bitandukanye eh, mu buzima bw'igihugu hanyuma na punit yarashyizeho umugambi wiswe tokten nawe nyine warafasha eh, kugira haboneka abarimu eh, bari babuze icyo gihe eh, kubera eh, abo bagumye hanze mfatiye nko mu gihugu ndimwo nko mu bubirigi eh, abo bariko eh, abo asisita bariko baragira doktora eh, twararenga amajana abiri eh, nkaba ndi muri abo hanyuma rero eh, iki eh, iki kibazo nibyo hari abatahutse bavuye mu rwanda n'abandi bakeyi barabatahutse ariko benshi muri abo barasubiye baratabaromuka ni ikibazo rero giteye agahinda kuko nta gihugu ku isi na kimwe gitera imbere kitabicishije mu byerekeye ubumenyi kwigisha kuramura urwaruka ruteza kubaka igihugu mu minsi iri imbere hanyuma rero n'ubushakashatsi murazi uruhara runini mu iterambere ry'ubushakashatsi mu iterambere ry'igihugu mu ncamake rero ni ikibazo kibabaje ni ikibazo leta y'uburundi asiba gutorera umuti vuba na vuba ngira turaca kubiyaga hanyuma rero icyo nurangiriza ko no gushimira umuyobozi wa kaminuza n'amasendika yagerageje gushyira ahabona icyo kibazo kuko n'umunsi kiriko kiravugwa cyane amatwi adusumira twizere ko abajeje kurongora igihugu n'igisata cy'indero bazofata icyo kibazo nka kamwe murakoze tuze ku mirongo ya telefone dufise nyandwi abdul uratwumva
ndabumva nyandwi uduhamagaye urihe
mukayaza ufise ikibazo baza batumire iciyumviro ushikiriza
ikibazo cya mbere ni ikibazo kuba jewe n'abo barimu ba kaminuza baguma baca akazi bari bakwiye rero na cyane cyane leta yari ikwiye kuraba icyo ikora kubera jeje ubundi narase musanga ni abakozi baba bashyika igihumbi n'abo bamaze guta akazi leta yari ikwiye cyane cyane kuraba impamvu bata akazi akoze eh, turamutaye ku murongo wa telefone ashikije iciyumviro ciwe eh, kuri iki kibazo ca abigisha kuri kaminuza y'uburundi hamwe n'abandi bakozi eh, benshi muri bo bariko baragenda ahandi eh, kugerageza kurondera ubuzima bwiza kurushiriza Eh, ndi kumwe na batumire dr desire nisubire yigisha mu gisata c'ubuvuzi kuri kam- muri kaminuza y'uburundi Uh, tufise kandi uh, na libera ni bashira kandi yigisha kuri kaminuza universite libre de bruxelles mu bubirigi tufise uyundi ku murongo uh, germain ni kwigira uratwumva germain yego ndabumva urihe ni exactement mu rumonge muri provinsi rumonge mu burundi ufise ikibazo ubaza iciyumviro ushikiriza icyiziro ndashaka kugishyikiza ibyo y'ibyo banditse ngaho ku ijwi rya amerika yego yego mugishikirize yego muri make dufatiye nko ku barimu bo- bo muri za kaminuza baguma bagenda bagenda bata akazi mu vyibaza kwige icyo nabivuga ko mbona umenga muri make icyumviro ni uko ari imishahara mike baba bahabwa mu gihugu murakoze yego radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turiko tuvuga ku kibazo c'abigisha kuri kaminuza y'uburundi n'abandi bakozi baho bamwe muri bo bariko barata ako kazi baja ahandi mu kurondera ubuzima bwiza kurushiriza ngaruke kuri eh, professeur desire nisubire nk'uko muyoboye sendika y'abigisha kuri kaminuza y'uburundi Ah, ni ikihe muriko murakora ku biberekeye kugira ngo mugerageze gutuma ico kibazo gitoregwa inyishu
murakoze cyane mu bisanzwe nk'aba nk'umuntu warongoye sendika twebwe ntawobesha biraboneka yuko leta y'u Burundi ifise ibibazo by'ubutunzi bigatuma kumbure n'imishahara aricyo gituma atacika imaze kubera n'itituka eh, ry'u- ry'ifaranga ry'u Burundi Eh, ibyo rero twebwe ikintu turiko turakora nk'abantu baserukira abandi turi kumwe n'abo duserukira nyene mu ma- muri sendika dukoranye n'abandi benshi ba- ba- bakorera muri urwo rwego Eh, ni ukuraba hari haba harigeze kuba igihe nk'ico eh, aho byabonetse yuko abigisha eh, na cane cane mu bu- b'ubuvuzi batari eh, batari bashize ukuguru hamwe bimwe bita stabilite hanyuma hariho amaproje rero na cyane cyane amaproje yari afite eh, yita sante population cyane cyane sante population de yarafashije leta muri ico gihe kugira ngo abarimu bashobore kugira akarusho tugahamagara leta y'uburundi rero nimba ata ata uburyo ibona yuko yoshobora eh, kugumiza hamwe abo bigisha na cyane cyane bahambaye iyo turiko turavuga abigisha eh, si ukwigisha gusa muri ni kaminuza y'uburundi libera ntibashira kandi yari yavuze yuko abo bigisha ari bo bahava bakagira n'ibintu by'ubushakashatsi igihugu gikeneye kugira gitere imbere rero twebwe turiko turi ko turagerageza gusigura twerekana ivyokorwa n'ivyo tuvuga vyerekeye ama conference de presse tumaze iminsi tugirisha apib na spib sendika hamwe n'irya shirahamwe ry'abarimu muri kaminuza y'uburundi kugira ngo tugire ahantu dufashije leta kugira nayo ibone ingana yobigenza Eh, ivyo rero ntibirakunda ko leta dushobora kwicara hamwe ngo tuyereke kumbure ibyo nayo itoba imenye kuko eh, hari aho usanga bigoye nka twebwe nk'abarimu turabona eh, ingingo zofatwa zihuta kugira ngo ibyo bigabanuke Eh, aho o- harimo na cyane cyane ibintu sinzi ko turaba tuza kubishika ko ibintu byita politiki salariale la nouvelle politiki salariale ni ukuvuga itunganya ry'imishahara gushasha ibyo rero rikaba rizana cyane cyane ubona ko eh, ri- rihohotera abantu bafise eh, amadiplome ari hejuru aho rero murazi ko harimo n'abarimu ba kaminuza y'uburundi tukavuga tuti leta ko ariyo yanabitanguye kuvuga iby'itunganywa ry'imishahara gushasha Aka- niko karyo eh, rero leta yoronka kugira ngo abarimu bo muri kaminuza y'uburundi ibashire ku mushahara ujanye eh, na diplome yabo n'akazi kabo gahambaye kuko leta iremera yuko abarimu eh, ba kaminuza ari abakozi ba- bamwe bita karahara mu rugamba ntibacura rero ko ari uko eh, leta yofata iya mbere eh, iga- eh, igashira mu ngiro ibyo turiko turayisaba by'uko imishahara yo yoreka yo- yo- yo- yo- yo kubahiriza ubusumbasumbane mu by'amadiplome n'iby'ubuzi rero biracyari ko biraza ntiturihebura mugabo rero aka n'akanya ko kugira ngo leta nayo imenye icyo yokora ariko turiko turabikora tuzobikorana n'ubu- nk'uko bisanzwe na leta y'uburundi iserukiwe n'umushikiranganji w'indero tumaze igihe tuza turavugana hari aho kumbure twogira aho duhuriza tugaduca turaba rero ko hari ikintu gishasha eh, bizozana niyo twamara kubona leta nayo yerekanye eh, ko ibyifuza ko abarimu boguma hamwe bagakora akazi bajejwe murakoze murakoze Eh, ku mirongo ya telefone tugaruke eh, kuri kanyamuneza matiyasi uratwumva turabumva neza rwose uduhamagara uri he kanyamuneza ndabahamagara ndi muri nayirobi muri kenya Ufise kandi ikiba- mu burundi Eh, ufise ikibazo ubaza abatumire canke iciyumviro ukiza ubishikirize Eh, narifise ikibazo n'iciyumviro gishikirize nagomba kubaza abatumire mbe uko aba- abarimu numva ba kaminuza bariko baragenda ntabwo yoba ari inyungu ku gihugu ko umenga ubu hari abo- urwaruka rwinshi rwahejeje amashuri rushobora kwigisha kaminuza abo bakagenda hanyuma bagahakaza abandi bandi ico ni ikibazo narifise
Eh, mwo mwishura uyu matiyasi eh, kanyamuneza ku kibazo abajije professeur libera E- ego cyane ah, avuze ati hariho urwaruka rwinshi ruriko ruramugwa muri kaminuza y'u Burundi baheze amashuri ntibarunga akazi mbega buhoyi ntibo basubirira ah, bakigisha Em, eh, umwa- umwarimu wa kaminuza eh, ategurwa eh, mu gihe kirekire Em, eh, mu myaka myinshi eh, eh, inyishu rero uhejeje kaminuza eh, ntashoboye eh, kuramurwa kuko muri kaminuza nivyo arashobora gufasha mu bikorwa bito bito ari travaux pratique canke eh, imyimenyerezo mu- tubashe mu bisata eh, vy'ubumenyi bwa science canke ngira muri za laboratoire mu mu vy'ubuganga ariko eh, kugira utange icigwa gihanitse eh, na cyane cyane mu myaka ya nyuma eh, bisaba kuba ufise uburenganzira eh, n- ufise umuntu uzi urupapuro rw'umutsindo eh, rugutuma ushobora kwigisha eh, eh, muri kaminuza muri make rero abana bahejeje aba- urwaruka ruhejeje eh, universite y'uburundi eh, kino gihe eh, nti- nta bumenyi n'ubushobozi bafise bwo ku- bwo kwigisha muri iyo kaminuza nibyo hari ikintu apa, hariho ekore dogotorale yuguruwe eh, ariko nayo nyene eh, nibaza ko icumbagira eh, ku mvo zitandukanye eh, ntuzeye desire nisubire ari ku rubuga eh, arashobora kugira ico bivuze ko eh, mugabo niyo ikora doctoral nibaza ko eh, ikenye eh, abarimu bo bafasha kugira iyo co- iyo ecole doctorale eh, itegura abarimu ah, abagira amadoktora ni ifasha abagira amadoktora niyumva ko nari nafise ibibazo eh, nk'uko eh, mu bindi bisa- mu- mu mu yindi myaka bafise eh, ubukene bw'abarimu tugaruke ku mirongo ya telefone dufise eric nkorera imana uratwumva Ah, turamutaye ku murongo wa telefone Ah, ndashaka mbaze eh, professeur desire nisubire Ah, ikibazo ca cinshabwenge muri rusangi eh, mu karere ka afurika ku mugabane wa afurika zigenda hanze kurondera ubuzima bwiza kurushiriza ni ikibazo kibonekeza mu bice nka vyose vy'umugabane wa afurika no ku bijanye n'abo bigisha eh, n'abandi bakozi bafise ubuhinga buhanitse ni ikihe coba gitandukanya ivyo bindi bihugu n'uburundi u- ubigereranije eh, n'ibindi bihugu vyo muri afurika Eh, sinzi ko nobanza kwishura uwo muntu yabajije ico kibazo nta kibazo Eh, yavuze ati none eh, ntiboha akazi aba bandi ba- bana b'igihugu bariko baraheza amashuri bakaca babasubirira erega mu bisanzwe uko niko vya- bitegerezwa kugenda nta ngorane yoba abagenda bashobora gusubirizwa eh, ivyo ni bisanzwe cane iyo umuntu agiye hari umusubirira aramusubirira n'ubundi hari abo barokita hari abaha akazi ariko eh, nagomba mbwire mengo yitwa akanyamuneza yuko Eh, abarimu bo muri kaminuza na cane cane bigisha mu mashuri yigiwe imbere hariho abigisha mu bice eh, vya master abandi bakigisha mu bice vya doctora bagenda umenyeshe yuko muri abo barimu kugira ngo ushobore eh, kumva umusupervisere w'umwana wa master canke wa doctora utegerezwa kuba ufise na cane cane impamyabushobozi eh, ya doctora hamwe n'amagrade ateye imbere muri kaminuza y'u Burundi eh, aha iwacu ni kuva kuri professeur associé gushika kuri professeur ordinaire mu gihe rero hogenda abarimu nk'abo ba professeur associé nuko ntazanye ibiharo bigororotse nariko- nari kumubwira aba professeur associé aba professeur ordinaire bamwe bita ba maître de conférence abamaze kugenda ingana bangana Eh, nta ntushobora kubasubiriza nk'uko liberanibashira kandi yabivuze yoba bishoboka ko basubiriza iyo nta ntiyari no kuba n'ingorane ntibiba byanavuzwe no mu maradiyo careke ntaba yaranditse kuko baba barabi- barabasubirije ivyo vyari bisanzwe rero namenye yuko nk'abo baprofeseri baba bageze ku magrade akomeye eh, abo baragoye gusubiza nk'uko yabivuze profeseri bera ntibashira kandi bifata umwanya munini kugira ngo uve ku igrade uje iyindi ubu birashobora kuba bigeze ku myaka cumi n'itanu nta munyeshuri rero asohotse kaminuza yoza asubirira abo abagiye ikindi nagomba kumubwira ni uko hariho abantu eh, bafise amasipesiyalite akomeye mu burundi usanga ari nk'umwe canke babiri Eh, bituma arinze aba nk'umwe agaca agenda ari umwe hatagira uwundi kuko mu bisanzwe nta gisata categeza kugira nk'umuntu umwe canke babiri urumva turacafise ica mbere ingorane y'abantu banonosoye ibintu vyita amasipesiyalite insino yoba bahari yoba no kuri abantu bahari baca basubirizwa ntiba ari ingorane ngarutse rero ku kibazo eh, um- uhejeje kumbaza na cane cane ni iki gitandukanya ibihugu c'uburundi n'ibindi bihugu mu vyerekeye eh, na cane cane kwigisha muri kaminuza nibaza ko ivyo bintu nabishikirije kw'iradiyo isanganiro Eh, nka jewe turiko turavugana hari aho mporanja kwigisha mu gihugu ca kongo aba ni kuvuga abanya- abarimu ba kongo turazinanye barambira ingana bahembwa abarimu bo mu rwanda turazi ingana babayeho turetse umushahara eh, ufatika baronka iyo bavuye kwiga bafise n'ibindi vy'uburusho bimwe bita les avantage zihambaye cane kugira ngo igihugu cabo gishobora kubagumana uh, i nairobi ari uh, o arazi ingana bigenda arashobora kuja kubaza eh, muri universite y'i nairobi ndahazi eh, canke mu gihugu ca c'ubuganda no mu gihugu ca tanzania nagira ni- mbwira bariko baratwumviza yuko muri ivyo bihugu umwarimu yoba ahembwa amahera make n'ama- n'amafaranga yoba ari nk'ibihumbi bibiri vy'amadolari ibihumbi bibiri vy'amadolari twebwe ntidushobora no kuyasaba turazi ko tuba turiko turagurana n'igihumbi c'amadolari birabagora kugira ngo bagishitse mu mishahara baduha rero no kubabwira yuko kumbure ngira ngo na leta y'uburundi zogerageza itohoze abo twari ko tugomba gusaba kugira ngo kubera turi mu karere ka yase ibihugu turi kumwe mu karere k'ubuseruko kugira ngo turabe ingana leta y'uburundi yo kwegeranya imishahara y'abarimu burundi n'amakaminuza y'ibyo bihugu mu byo bita harmonisation salariale muri east african community ibyo rero ntitwovuga ngo ni ibintu ngo tugomba kwihutira mugabo urabye mu burundi nabivuze mu radiyo isanganiro kubona umwarimu afise urupapuro rwa dogitora adashobora gushitsa amadolari amajana abiri birateye agahinda urumva arose ahantu aza guhemba ibihumbi bitatu bica bigorana kugira ngo ntagende ni icyo rero bidutandukanya n'amakaminuza yo mu karere duhora dutembera hakagenda n'amamisiyo mu bindi bihugu notama ibihugu bya maroc ibihugu bya egypte ibihugu bya nigeria ibihugu bya ghana duhora tugenda turafise amaporogaramu duha nta naho twitwana kuko abantu urabona neza unamubonye ko ukubwiye ingana akora amaporoje arusheje ingana ariko aragenda ukabona ko abantu bifashe neza ariko twebwe biraboneka yuko tuzokusanga nk'uko umushikiranganji yigeze kubivuga sinzi ko mwanabyumvise yuko abarimu bo muri kaminuza y'uburundi cyane cyane abafise abari mu rwego rw'abasisita basigaye barushwa guhembwa n'abo banganya diporome bakora mu bindi bisata mu burundi none mwumva ntitwoshobora no kwigeranya na gatoyi n'amakaminuza duhana imbibe canke yo ku mugani wa afurika murakoze murakoze kuba ariko baratwumviriza murashobora kubwira nka abigisha bo muri kaminuza y'u Burundi mu mwaka muravuga iyo mishahara idafadika ituma benshi muri bo bariko baragenda boba bahembwa nkangahe mugereranije n'abo bandi mwariko muravuga
naravuze ku iradiyo isanganiro umwa muntu atashe akiva hanze ashikira ku miliyoni n'ibihumbi ijana ni ukuvuga tugiye kuraba tukagereranya dusanga ari amafaranga adashyikiye amadorari amajana abiri bamwe bita ngo bamaze kuronka amagarade baca baja nko ku miliyoni zibiri kuri porofesi asosiye miliyoni zibiri n'ibihumbi amajana atatu nimba ntihenze cyangwa amajana atanu muca mwumva namwe amadorari ingana tubivunja birazwi no kuvuga ko aho ari nk'amadorari amajana ane ibintu ntashoboye amajana atatu yego amadorari amajana atatu uri porofeseri asosiye ni ukuvuga umaze imyaka nka munani uhatana kugira ngo uduge garade uwa porofeseri ordinaire ngira ngo yoshikana amajana atanu arenga gatoya urumva ayo mahera urabye ingana abaporofeseri baba baje bavuye ku ishuri aho bahora twarabye dusanga kumbure umunyeshuri ariko ariga muri dogitora afise buruse azoza guhembwa amahera ari igice cy'amahera yahora ahembwa ari umunyeshuri ibyo rero iyo turi ko turabivuga abantu ntibashobora kubyumva ni bosi ni ibintu nko mu bantu bazi kuraba ingana abarimu muri kaminuza bakora n'ingana bahembwa ni ukuri biteye agahinda
murakoze
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
turamushimiye mugenzi wacu fideli niyo ngabo n'abatumire bacu uyu munsi ndetse namwe mwatelefonye aho muri hirya no hino ku isi kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi murakarama
dusangira ijambo dushaka agasaro kaburaga murisanga ku ijwi ry'amerika ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere ku ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika